o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso na le me lorato manyene o tsogile sentle a serato ke siame tlhe rona mathata gayo ra mhm re bua eh, ntlha e ka nako nngwe ga re bua yana motho o mongwe mo go yona ntse re ke tla tlhoa tsebe ke utlwe gore nka dirang morago ga puisano ya ga mokopi le mmelorato e tla re lebelele gore na re ke dilo tse feng tse di tsenyang kgatelelo ya maikutlo mo tirong gantsi ke motho a ba tsenwe ke eng tota gante ko tirong ga re go dira ra phuthaphutha phutha ra boa ra gae go monate ga kgwedi fela re amogela eh ke nnete ausi e re ke go leboga ke dumeditse le bareitsi ko gae eh mo kganyeng ya rona ya kgathelo ya monagano e ka nna ya maikutlo ko tirong mm-hmm. eh se se se se bakang goreng badiri ba ikry e ba le mo maemong or ba iphitlhele ba le mo maemong a dirang gore ba nne le kgatelelo ya monagano or ya maikutlo um dilo ke tse dintsinyana e ka nna ya be e le ke ka simolola ka tiro ka bo yone mm-hmm. e ka nna e be e le tiro e ntsi ke modiri a itsiwang ke mothati wa gagwe a sa kgone go e dira maemo a e leng gore ga sireletsega mo tirong a mobereki or modiri a ikirang e a bereka mo go one mm. e nngwe gape re ka buang ka yone e dirang goreng ke mo kry-ang e le goreng um modiri o tlhoka kgolo e e mm. rileng mo tirong um mobereking sala a fitlha or modiri sala a fitlha a le mo maemong a rileng o na le ngwaga di ka nna tlhano a ntse a le mo tirong yone eo go sena kgolo epe a sa ye godimo a eme fela fao se o tsera goreng le boketso ya gage ya um ga kgwedi e fela e mathata mm. e nngwe ke yone moputso o tlabong le ko tlase tsatsi le lengwe le lengwe o a tsogelela o ya tirong mme moputso wa gago hmm. o monnyane um se sengwe ke gape gore motho o tla ba dira tiro e sa sitsenyeng mogopolo wa gagwe mm-hmm. ga ke bua ka ke bua gore tiro e ga e mo fe challenge ka lerao la rona la sekgoa um mm-hmm. eh, se sengwe ke goreng mobereki wa bereka mme ga gona lenaane la maleba le le bontshang gore mo tirong ga a berekwa um ke ga a dira eng goreng a ba a kgona gore a na le bokgoni ore a na le bokoa mo tirong ya gagwe seo se raya gape gore ke unclear performance mm. expectations tse di tswang mo go yena um e nngwe gape e leng teng ke di tsa sepolotiki ore tlhaole le e tlabeng e le teng e kry-a mo tirong hmm. so ke yone mathata a o ka bonnyane a e leng goreng a teng le go sa isiwe godimo mo mm-hmm. tirong ga o bereka mm-hmm. so ke dilo tseo tse dingwe tse e leng goreng o ka iphitlhela o le modiri o nna le mathata a a dirang gore o palelwe ke goreng o kgone go bereka o gatelelwe ke monagano mhm. le maikutlo ga o le ko tirong ya gago ka goreng ga o tsoga tsatsi le lengwe le lengwe ya tirong o tsoga o na le mafolofolo mme ga o fitlha ko tirong gore ga o dula o nagana wa bona gore wa bereka ore wa dira mme fela se o se dirang ga se go tswele mosola mm. hai mme ebile kana batho ba bangwe ba nna sebaka sa diura di le um robedi bangwe ke sebaka sa diura di le lesome le borataro ba le kwa tirong yaanong ke a mo akanya motho o ga o bua yana gore o dulang sebaka sa diura di le tse di leelenyana a na le mathata wa buang a wa tla wa tlhalosa gore a ruri-ruri o feleletsa ngwana batho a kgonne go ka e dira tiro e a e thapetsweng e um bothata ke bone bo um ausi mokutu goreng pheleletsong ya dilo tse tsoge o fitlhela e le goreng um maikgatelelo ya maikutlo ga e felele fela ko tirong modiri o tsaya maikutlo a gore kgatelelo e ya maikutlo a ya gae le yone a fitlhelene ko gae ka gore ke se se mo tshwenyang ka nako yotlhe o fitlhele e goreng o simolola a nna le dilo tsa go tshwana le malwetse a tlhogo mm. a nnetse ruri ka tlhogo e opang ko gae mm-hmm. ebile mo godimo ga moo a na le go fela fela pelo hmm. le bosigo a sa kgone le go robala a felelwa ke boroko ka goreng se se mo tlisetsang dijo mo tafoleng um se mo se gore monagano wa gage go phele fela o nagana gore ga mme ke tla kgona go fitlhela ke ke hmm. batlang go di fitlhelela Eh, le go le go nagana le go dula o o concentratile ke tla dirisa lereo leo o felelwa ke go go mm. concentrata mo dilong tse dingwe go felela batho pelo le go nna le mala bolwetse ba mala tseo ke tshimologo fela ya kgatelo ya maikutlo tse e leng gore gantsi ra di re di tseela ko thoko re di kgatela ko thoko re sa di bone di le mm-hmm, botlhokwa ga mm-hmm. re tswa mo ka lereo la seeng e ka no ke acute ga di simolola mm-hmm eh ha di ntse di tsweletse e feleletse yanong go nna le tse di pa ke pakella mo godimo ga tse di tse di simololang e le tse di go tshwenyang mm. o feleletsa mo mo morago ga mo motho a iphitlhela a na le dilo di tshwana le go kwata go go tseneletseng mm ke a tshepa re phela re bona ga o tsamaya o bona motho ga o mo dumedisa ore o 'ira eng a ba a go kwatela o ka re ke letlhoyo ore e tlhagelela o ka re ke letlhoyo nako nngwe a go lebelela fela na a tswa mo go wena ee ga o mo dumedisa a sa go shebe mm. ore a shebela kwa ke enka ka lereo la setswana o na le go kwata go go tseneletseng mme e tlholwa ke goreng kwa a dirang teng ga a dire monate mm. o tshela ka motlasa kgatelelo ya maikutlo eh go tlhokeng boroko go feletsano go nna le gone motho ha go le bosigo a a feleletsa a robala diura di ka nna pedi fela o oh, bathong ka gore wa ratha-ratha mm. wa nagana gore ke tla kgona go patela ja eng ka gore mogololo wa ka kana ga o gole mm. nna ee, ha tswa mo ba feletsa ba nna le kgatelelo ya madi a ko godimo seo ba bantsi ba se bitsang as blood pressure high blood pressure mm. ore ee, tse ee, dingwe ke gore o feleletsa a na le bolwetse ba depression e le anong kgatelelo ya monagano ka nnete mo a tlhokang goreng a bonwe ke ngaka mm-hmm. ka nako e nngwe ba feleletsa ba ja dijo phetelela go sena le taolo a ba nna le go ketsa boima ba mmele hmm. so tse di feleletsa di tlhola um malwetse a pelo um he modiri a sa kope thuso hmm. ka gore yaanong di tla be di fetile seemong sa go simologa se le mo maemong a yaanong e leng goreng modiri ga a sa tlhole a kgona mme ko tirong hmm. a sa kgone go tirong ga o re a lebelela molwetse modiri o phela fela a tshotse matsatsi a bolwetse ke go tla bua ka ka motho ka modiri o tlabeng a tswa ko ngakeng o ebile o seke wa fitlhile mo matsatsing a le a go fitlhela e le gore kgafetsa-kgafetsa wa na a tlisa lekwalo la ngaka gore ga ke yo sebaka sa dibeke di le pedi ke ko gae ke a lwala ga ke a siama yaanong go na le modiri o mongwe ka dinako tse dingwe o fitlhelele gore o mo seemong se fela ga a etele ngaka ga e go tlhola gore na re a ka thusega jang go ka diragalang ka motho o o feleletsang a tlhopha gore ene o tla dula mo sekhutlhwaneng yaneng sa gage wa itse a le nosi a sa bolelele ope a sa batle thuso gope fela go a go feleletsa go diragalang ka gore ke a itse gore go gong ena o teng motho ya ka nna le wena re bua yana um um ausi mokopi mafelelong e feleletsa e nna yona dikgatelelo e, e tseneletseng ya monagano jaaka ke boleletse and kgatelelo e feleletseng ya monagano e feleletsa e, e a theka le dilo tse di sa siama e, e tsena mo go sa siamang motho a ikira a nagana le gore a ka tsaya botshelo jwa gago Mm. a kere ke yone ke ne ke bua kere ke kgatelo e tseneletseng mm. depression mm. so pheleletsong ha motho o e le modiri a sa kope thuso ko tirong ya gage a sa bui ka yone o feleletsa mafelelong a le mo maemong a sa siamang a nagana go tsaya botshelo ba gage mm-hmm. le mo gae ka nako nngwe a ka feleletsa se tlhole a batlele go dula mo gae a batla go dula a le esi jaaka se tsa jere cvo so mm. se se botlhokwa ke go kopa thuso um re na le bo badiredi loago ba rona ba ba leng teng ba ba ka yang ko go bone re na le dingaka re na le di-social di-psychologist tse ba ka yang ko go tsone mm-hmm. mm. yaanong um ka nako nngwe go na le mo o fitlheleng e le gore bona bao ba tlhalositseng ba ba kgonang go ka mona di-psychologist yalo um ba tlabeng ba mo lebisa kwa dingakeng tse di maleba feleletsa ba kgona go mo fa melemo e a ba feleletsang a iphitlhela e le gore yaanong um eh, mmele wa gage o ikaegile mo melemong e go feleletsa go fitlha leng mo goreng re re ee eh, man a ko o o tseye taolo ya mmele wa gago ota ga motho a setse a fitlhile mo ya ke tlhalositse ke re go na le acute mo e leng tshimologo ya ge monagano o simolola o imelwa o ketefalelwa mm. ka nako eo ke teng mo e leng gore modiri o tshwanetse a kope thuso mm-hmm. ga molwetse ga modiri a ka se kgone go ya go kopa thuso mo modiring gore ke na le bolwetse ke na le bothata bo bontseng jaana a ntsha mabaka a gage a tlhalosa e feleletsa e ile ko goreng yaanong e mo maemong a a tseneletseng a chronic a e leng gore ke tsone le depression mm, mm. Ee, e feleletsa e feta e ya ko depression so se se leng botlhokwa ke goreng badiri ba tshwanetse gore ba itlhokomele mo meberekong e mentsi go na le dilo tse di dirisiwang tse di bidiwang di-employee assistant program se e leng mm-hmm. gore ba kgona gore ba ye ko go tsone eh mo tirong ba kgone go thusiwa ka nako e nngwe ga ba sa ye ko go tsone ba ye ko um bathong ba ba leng mo loagong ba loago ore ko ba ka kgonang go ikareteng ga se ditiro tsotlhe tse di nang le di e mm. eh, thusang babereki gore ba kgone go dira mme le bone ka bo bone jaaka motho ke tsaya gore batho ba motho o kgona gore a ka itshireletsa go tswa mo dilong tse di tshwanang le tseo ka goreng pheletsong ya ga ke beile ke go batla go nna le monagano wa go ipolaya mm-hmm. ee hmm. so motho tshwanetse a lebelele gore ke mabaka a mafeng a dirang gore ke ikry ke le mo gatelelong ebile nka dira eng gore ke ikry ke le ko maemong a siameng a ke neng ke le ko gone pele ga mone mm-hmm. gongwe o kile wa nna mo maemong ao kwa tirong ya gago ga ke bua le mme lorato manyeneng yana ra go busetsa ko morago wa gopola ko o tswang teng eh, mme o kgonne go ka tswa mo o siame gonanong yana ga o sa tlhole o ikaegile ka sepe fela ko wena o o kgonne go ka tsoga nka eletsa go ka utlwa maitemogelo a gago mo 089 860 5665 gongwe wa tla wa re bolelela gore e eh, go a kgona bonagala go gontsi batho ba seka ba nagana gore ga re tsogelela re ya kwa ditirong yana go monate fela go ngwatla wa re bolelela gore wena a ine e le ka ntlha ya tšhelete a e ine le ka ntlha eo ya go ka tlhoka kgolo eo kgotsa go ka newa ditšhono tlhele o mongwe a re wa itse bananyana ba tla mo morago ga ka ba tla maabane fela yana maemo ga a tlhaga ke bale ba ko godimo nna a e sa le ke na le dingwaga di le some a kgotsa mongwe o kaya ya dingwaga di di ka nna eh, thataro sa lo le mo setlamong seo le mo go sona seo o itse mo sekhutlhwaneng seo sa gago kgotsa o ne wa fola a re utlwe gore um tumisang ene a reng tumi tumisang e tumisang ka ko northam re teng le kae rra a teng ko bitsa nna ko mine go na le mmane ko mongwe o bidiwang gote ke mine ee mna sikowukuze bakupha eziya ya responsibility and then eziya yo ba ona expose mo motho ngwe mo le hmm. mongwe o na le chief supervisor tena go botsa why takes to officer mine over here mm -hmm. uh, section manager they uh, yaanong ka bokhutshwane wa re go go iri jang um tumeng

akiko <laughs> angakaeka famosi yazo akise mare mm. akabona apilesasa kilesa siyachayikanwa ekosi yato yerazina akaile <laughs> amekujala e tshware fela fo o tsala yaka o reetse bo radiong ke batla go utlwa mme mamanyeneng fa gore o tla e arabela a reng ah. ke lebogile thata utlwa re lebogile eh, tumi a re utlwe gore eh, abraham a reng abraham mme le kae tlhe re teng no kae kopi re teng uh, wa utlwa mme lerato fa re mmogo teng a ke re mme rato abraham hello re mmogo re na le memanyene teng mm. abraham re go reditse rra tswelela tlhe abraham nkare ha na le rona abraham wa re utlwa um a tle re utlwe fa gore eh, go a reng ka abraham ga ke itse gore um o e a itheng mogala gage le gale eh, ke ne ke batla gona gore me mamanyeneng a tla re arabele kgang ele ya gore na re go a kgonagala fela gore ngaka e bera motho e re bogolo ke ga o ka nna wa simolola wa hupa-hupa gore stress se tle se tswe <laughs> amme amme go a kgonagala mme lorato <laughs> tota ga go kgonagale eo ke e modiri o o fitlheleng e le ene a bona a gatelelwa ke monagano a sa batle go ya thusong ya batho ba ke ba bodileng ba ke ba buileng mm. ke reng ke modiredi loago ba bangwe ke dingaka mm. ba bangwe ke di-psychiatrist dingaka mm. tseo and then ba bangwe ke di-psychologist tse e leng gore le ka mo tirong mo ba teng a e le gore ba na le programme e e ke reng ke ya di-employee assistance e kaya a ke itse gore a o teng a kae ka rayang motho a re a nna tshwanetse nna le wena re tsene mo lesolong la go batataneng a ke waitse ka gore hmm? ngaka o tla go bolelela gone o na le kgatelelo wa monagano eh, ne go na le mekgwa e motho a ka e dirisang ya gore hmm. a kgone gore a boele a ka siama a re utlwe gore os joyce ena reng os joyce mokoki le kae re teng le kae mme mm eh go a diragala tota dilo tse dingwe di tla go a tsatsa fela mo go boitshegang itshegang mhm. gorela ga o tswa mo mona ga o ne monate gore wa mmerekong mhm. jaaka le um os joyce uh, ba kgaoga os joyce a ke se gore na santse a tlhalosa fa gore jaaka ga go diragala eng se gore eh wa itheng yanong um fela le gale maitemogelo a gago a ra ntse ra ra utlwa mme ra e garela ge le mme eh, lorato re tle re utlwe gore go ya pele batho ba kgone go ka irang batho ba tlogele go tlhola ba itswa fela go feleletsa motho o ka bona thuso wena melorato a go a kgonagala gona gong ebile re simolole ko gore motho a ka itswa fela go ka bona thuso a tswa fa go ka nna le motho a dule fatshe lena mmolelele mathata a gagega ka nako ye nngwe ausimolapo mo lebati ga se go tswafa ke batho ba tshaba go bidiwa ka maina a ke re wa bona mo loago le re phelang mo go lone ga mm-hmm. o na le matshwenyego o re wa emelela o batla go thusiwa mm. ka nako nngwe o ka nna wa bo bolelela ba o dulang le bone kgotsa ba o dulang le bone ko gae mm. wa kry-a e le gore ga ba mo seemong se sentle sa go go thusa ka goreng ga ba itse goreng se se go tshwereng or se se go tshwenyang ke eng mm. ke ka moo ke reng um professional mm. a the best tse e le gore ba ka ko go tsone ka goreng ba itse goreng mathata a tshwanang le a monagano or a maikutlo a teng mme ga o raya motho fela a lemoga o tla go raya re wa tswafa mm mme ga se go tswafa ke dinnete tse di leng teng tse di leng ko tirong gore ka nako e nngwe o iphitlhela o le mo maemong a se monate ko tirong e e berekang e e leng gore ya go tshedisa e tshedisa ba lapa la gago mm. ene o tshwanetse gore o ye tirong e o ka sekeng wa e tlogela bonolo ka gore ga o e tlogela bonolo o tlabe o ikokeletsa bona bolwetse bo gape bo ke nnete mhm. me lorato mangeneng re lebogetse nako ya gago mme ke solofela gore maaforika borwa ba tla feleletsa ba kgona go ka nanoga gona yaanong yana ba bone gore um thuso e, ba e fitlhelela ka ntlha ya gore ga go monate gore o feleletse o dira kwa tirong mme o sa itumela mhm marona re lebogetse nako ya gago re solofela gore nako nngwe o tla boa gape re tla nna re butse dikgoro gore o tle go kgona go fatlhosa maaforika borwa utlwang re itumetse re itumetse marona e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso